iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti weve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu urubuga rwacu rwa facebook ari rwo vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na cornelius ku buhanga bw'ibyuma afatanije na nadia taha turabasuhuje rero mwese haba twumva aho muri hose ku isi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko bisanzwe buri wa gatatu kuri iyi saha turabaha umwanya mwisanzure ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbaye ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu uyu munsi rero turongera kubaha umwanya mwisanzure kuri radiyo yanyu tuvuga ku buzima aho iwanyu ubuzima bwifashe gute mu muryango no mu baturanyi ni iki mubona cyatuma ubuzima burushaho kuba bwiza indwara zikunze kwibasira abantu aho mutuye ni izihe isuku ihagaze ite ibijyanye n'amazi yo gufasha muri iyo suku byo byifashe gute muri make ni ibihe bibazo by'ubuzima bibahangayikishije muri iki gihe mwumva byakemuka gute muze rero tuganire twungurane inama n'ibitekerezo muduhe nomero zanyu tubahamagare kuri watsapu yacu ni magana abiri na kabiri magana atatu mirongo itanu na gatanu mirongo ine na karindwi mirongo itanu na gatatu uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze turabaha umwanya reka mpite rwose njya ku murongo wa telefone tubanze twakire shukane uranyumva
yego ndabumva muraho uraho neza ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane abakunzi banjye ndabakunda cyane ndumva n'umwana yadusuhuje
karankunda cyane akana k'abarabu karankunda cyane
yaba kashoboraga kuvuga twari kugaha umwanya nako kakavuga ukadusuhuriza agafedeza ntikaramenya kuvuga ukaduhoberere rwose
hamode ngo bizu kabumvise yego yego urakoze cyane yego namwe murakoze ndabakunda cyane natwe rwose turabakunda nishimiye cyane ko turi kumwe n'abamama ubu ngubu ikiganiro gitangiye no kurushaho kuryoha uyu munsi rero nifuje ko twavuga ku bijyanye n'ubuzima amagara y'abantu nk'uko babivuga mu kirundi nagira ngo ugire icyo tubwiraho wabonye ibyo twabyanditse kuri facebook ibijyanye n'ubuzima aho uherereye urabibona ute wowe
murakoze cyane nabibonye nanjye ndi muri aziya mu gihugu cya arabi sawudite ku bijyanye n'amagara cyangwa ubuzima uko bumeze bwifashe muri iki gihe bivanye n'aho mperereye ubu sinavuga mu buryo bw'i Burundi kuko simaheruka cyangwa mu rwanda simaheruka hashize imyaka itanu urumva ndavuga ko mperereye ubu yego
aho mperereye ubu twebwe bo turi aho turi mu kibazo cy'izuba ryinshi cyane hari izuba izuba ryinshi mu minsi yashize hari ubukonje hari hakanye cyane ariko ubu hari izuba ryinshi ku kibazo cy'amagara rero usanga abantu benshi barwaye amasenizite amagiripe adahera kubera tuguma ku bintu by'amavandarateri kuko udafite amavandarateri ntibikunda kuhema ntibikunda guhumeka ni ukuvuga mu kuryama mu nk'ubu aho ndi hose ibivandarateri biryatse kugira ngo biduhe umuyaga urumva rusanga abantu turwaye amagiripe amasinizite cyane cyane usanga ari iyo ngorane ariyo ndwara ikunze guca iboneka muri iyi minsi bivanye n'ubushuhe yego bo ikindi nacyo ubuzima bwarazimbiye nk'uko hose bimeze bo ugasanga nk'ikintu cyagura amahera cumi kiri kuri vayiriti cyangwa cumi n'atanu urumva ko si muri afurika gusa cyangwa hehe n'ino muri aziya ubuzima burazimbiye ni hose ubu Eh, muri make niko
yego Ura- ni- uravuga uti hari ibibazo by'amagiripe n'amasinizite n'iki bwo iyo hakonje murako- iyo hakonje murashyushya mu nzu hashyuha mu- mugakonjesha ubwo urumva ni ni guhindagurika kwe- ku- ku- ku- ku- ubushyuhe cyangwa se ubukonje mu nzu Eh, mba- mba- mbifashwamo gute se kugira ngo ubwo buzima nyine buru- burusheho kuba bwiza mu izo ayo masinizite n'ibyo byose mubashe ku- kubyigizayo mubashe ku- kubaho mu buryo busanzwe
halo
Mm.
ndagarutse gato ndabona barampamagaye Eh, eh.
ndagarutse turatura tuvugane mwihangane Nta- we muvugisha ubundi Eh, muntu nta kibazo nta kibazo Eh, sawa ku murongo wa telefone twakire noneho eh, iradukunda ni janet
Halo, Ye, uraho neza
mwaho Eh, urahagana he wowe
njye mberereye mu rwanda Mhm.
ndi i kigali ndi mu mujyi wa kigali yego ikaze ku ijwi rya amerika ntabwo dukunze twari dukunze kubona abantu b'igitsina gore rwose ndabishimiye cyane uyu munsi Mhm, murakoze Eh, nuko ubuzima bwifashe gute rero aho ngaho i kigali cyangwa n'ahandi ugenda
Eh, hano i kigali naho ni igihe cy'izuba kuko tugiye gutangira igihe cy'impeshyi tuzamaramo hafi amezi atatu n'igice ubwo urumva ko kubera tuvuye mu gihe cy'imvura nkatwe ahantu dutuye ibishanga cyangwa se ko n'amazi areka mu nkuka nibwo arimo arakamuka Mhm.
Ubu cyane cyane nka malariya sasa nibwo tugiye guhura nayo Mhm. kubera amazi areka
Eh, kubera amazi ibishanga birimo birasa nk'ibikamuka ya mibu yose aho iri kuba irihungira iri kuza mu baturage nkanjye ahantu uruye ni mu ni mu- mu murenge wa mageragere Mhm.
mm, ni mu karere ka nyarugenge hasa nk'aharimo agaturage mukunda Mhm. Ntabwo- Mm.
ntabwo ari mu manegeka ariko
oya ntabwo ari mu manegeka Eh, kuko na- na- nacyo ni kimwe mu bibazo bishobora ku- kwa- kwangiza kugira ingaruka ku buzima bw'u- bw'umuntu uretse n'ayo mazi uvuga ya- y- yatera malariya
Mm, ntabwo ari mu manegeka Mhm. Ye, none ubwo se hari icyo wumva gishobora guhoba cyakorwa se nk'ubuyobozi yenda bwabafashamo kugira ngo nka- nk'amazi ye kureka cyangwa se ikindi wumva cyatuma ubuzima bw'ivugurura tugire neza nkatwe bukaduha inzitiramibu Mm.
supaneti rero tuzita supaneti aha Mm.
baba batugiriye neza cyangwa bakajya batera nk'imiti mu nzu irwanya ama- irwanya imibu imibu Nta- ntabwo birimo gukorwa se
oya ntabwo biri gukorwa imibu imeze nabi rwose bigera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba guhera saa kumi n'ebyiri Eh.
Eh, umuntu aba yicara buri kanya yikubita yikubita ariko ba- mugomba abana rero mugomba kujya mu nzu ariko Kubera- muba muzi ko Oya, imi- natwe- imibu iri buze nkatwe dufite abana Mm, byange bikunde malariya yo tugomba guhura nayo mhm. ariko m- ubwo iki- icyifuzo cyawe ndibaza ko abayobozi bacyumvise bazabagezaho izo nzitiramibu ziteye umuti cyangwa se bakabatera n'imiti mu mazu kugira ngo mwirinde i- iyo mibu
yego Mm. hari niba hari ikindi wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya amerika
yego nk'ikindi rwose niba abayobozi baba barimo baranyumva Mm, ni ikijyanye n'ubuzima busanzwe bwa rusange mhm.
ubwo bwa rusange ni ibiribwa n'ibiribwa Eh, bari byarahenze bakubwiye ko bigiye gukatuka Mhm, turanashima rwose harimo ibyakatutse mm.
ariko ntabwo ari hose ntabwo ariko hose babyubahirije Mhm.
Mm, ngo badukorera ubuvugizi cyangwa ubugenzuzi bakajya bagenzura ko byashyizwe mu bikorwa Mhm.
Mm, Eh, twizere ko biza- bizakorwa n'ibiribwa yenda bitagabanyirijwe ibiciro nabyo bikazagabanuka ku buryo mubasha kubigeraho mu buryo bworoshye
mm, inshallah Mm, utwana se tumeze neza Mm, tumeze neza nyine ntabwo nda- nda ubu batangiye kurwara malariya oya ni ni- imana ibarinde
yego Eh, ndagushimiye cyane eh, janati
Mm, mugire umunsi murakoze.
mwiza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ye tujye noneho none dukomeze ku murongo wa telefone turi kumwe na pacifique pacifique uranyumva
ndakumva cyane kuri voix d'amerique rwose ikaze ku ijwi ry'amerika radiyo yanyu
yego murakoze cyane Mm. uyu munsi rero twabahaye umwanya kugira ngo mwisanzure tuvuge ku bibazo bijyanye n'ubuzima cyangwa se amagara y'abantu
yego murakoze Eh,
mu bisanzwe njyewe mpagaze neza na neza aho i bujumbura mu burundi mhm,
rero nk'uko mwaduhaye kugira ngo twisanzure tuvuge ko ku buzima cyangwa nyine tuganishe ku bijyanye n'amagara y'abantu mhm,
aha twebwe ujumbura novuga muri komine ya muha ko dufite ikibazo neza na neza mu makaritsiye atandukanye nka za kanyosha
yego
turakenya amazi cyane aho uba ushobora gusanga twebwe abanyagihugu dushobora kumara iminsi irenga itanu tutarosa amazi A- aho rero bica bitugorana cyane cyane n'iki gihe dufite ubushyuhe bwinshi urumva yuko ahantu hataba hari amazi hagaca haba ubushyuhe bwinshi indwara zica zigwira n'isuku rigaca ritugora ndetse mbere hashobora kuza n'izindi ndwara ziturutse ku isuku rike kubera igitsina ry'amazi mhm,
Eh, urumva rero eh, nka mwebwe ijwi ryanyu rishika kure twasaba kugira ngo ah, amakaritsiye mato mato na cyane cyane ko aba ari aba- haba haba abantu benshi aza afatwa kimwe mu gutanga amazi nk'izi za kiriri za mutangaside za kigobe ndetse n'izi za kabondo hoho tubona batabura amazi mhm. Eh, urebye Yego.
ni ikibazo kije ubu ngubu cyangwa muri iki muri iki gihe cy'ubushyuhe cyangwa se n'ibisanzwe hari ukuntu mwebwe mushobora kuba mutabona amazi abandi bakayabona
Mu- murakoze kwa ako kabazo mu mbajije Eh, aha mu kanyosha dusanga mwe ikibazo cyo gukena amazi ariko ubuhoho novuga ntivyabaye ndase kubera bahora bacishamwo bakaduha nko mu ijoro tukavyuka kuvoma ariko ubu harahaze iminsi bataduha urumva rero nico gituma biriko biratugora
twizere ko abayobozi ba- babyumva hanyuma bakagerageza ku- kubasaranganya ayo mazi niba bababwira ko ikibazo ari ikihe ni ni ukuba- ni ubuke bwayo cyangwa hari ikindi kibitera
mu bisanzwe tugerageje kumviriza ibyo basigura usanga ari insiguro zidafashe barakubwira ko ari imiringoti bazosubiramo cyangwa bazoraba mugabo gusa usanga icyo kibazo eh, kimaze umwanya na cyane cyane ko ari karitsiye ziba zitura- zituwemo n'abaturage benshi ni ikibazo ki- gikomeye cyane Mhm. babwire rero abayobozi baha ubutumwa babwire icyo wifuza
Eh, mu bisanzwe nk'umwene gihugu nk'uko tubizi amazi ari ubuzima Eh, abayobozi babasanzwe badukurira na cyane cyane ubutumwa bwanjye ndabugejeje ku muminisitiri atwara eh, ibijyanye n'amazi ubu- ubu- ubu- ubuta- ubutare n'agataka ariko cyane cyane ku muyobozi arongoye regidezo iyo bariko baratanga amazi baze batwibuka na cyane cyane bibuka ayo makaritsiye eh, mato mato ubona ko ariho hatuye n'abantu benshi kugira ngo indwara zijyanye n'isuku ntiziduhavure zitwinjirana bo- byiza boduha amazi kugira ngo twikingire hakiri kare Ye, ayo makaritsiye wayasubiramo kugira ngo byibura bumve abafite icyo kibazo nu- ura- urabavugiye ariko ijwi ryawe nk'uko wabivugaga uba urigeze kure
Eh, jewe iyi karitsiye na cyane cyane nshimikiye ko ni kanyosha kuko niyo karitsiye ngize iminsi mbona amazi kabisa ubu novuga ko indwi iri kirababa tutaronka amazi wumva ko iyo hose usanga uwo ari we wese afite akadumu ariko ararondera amazi aho rero ntitwibagiye na za kamenge naho n'amazi aza rimwe rimwe cyangwa ugasanga aje mu ijoro ariko bivanye n'indinganizo batuma tuyaronka n'iryo joro uzaba tuyabuze umurango tukayabura ijoro urumva ko isuku rica ritugora kandi amazi nikarahara mu ruganda ntibacyura ku buzima bwa muturage yego pacifique ubwo se mubigenza gute noneho icyumweru cyose nta mazi mubyifatamo gute nta ndwara zirimo kuza ziturutse ku bijyanye n'isuku
mu bisanzwe ukuntu tubyifatamwo urumva amazi rimwe na rimwe urumva hariho ahantu aba ari tujya tugenda tukaraba urumva muri icyo gihe bidusanga uri kurayigura amafaranga menshi ndetse mbere udashobora no gukorera ku munsi cyangwa waba wayakoreye nawe ugasanga uri kuragura amazi gusa aho urumva hacaba abantu bagejwe kudandaza ayo mazi bakagenda bakayarondera mu makaritsiye atandukanye aba arimwo mugabo urumva n'icyo gihe twebwe abanyagihugu bato bato tugiye kugura ayo mazi tuca tuzimbwa cyane ndabyumva twizere ko ikibazo kizakemuka vuba urakoze cyane yego yego namwe murakoze
twakire noneho niyo nsaba adoro uranyumva
ndabumva cyane ikaze ku ijwi rya amerika
yego merci murakoze hanyuma nashaka gushikiriza ku bibazo bibiri nyamukuru mbona byigaragaza mu karere ikibazo cya mbere ni ikijyanye n'ubukene bwibonekeza cyane bwugarije abenegihugu bato bato ari nacyo gita kigaruka kigakwega ikindi kibazo cy'indwara cyane cyane gufungura nabi kubera ko haba ata buryo bufise bwo gushobora kuronka ibyo gufungura bikwiye kandi by'akamaro nta mwanya bijya no ku isoko ibifungurwa bisanzwe bizimbye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi mu burere butandukanye igice kinini kigize igihugu n'ubuzima bwifashe nabi cyane
ni ukuva habaye ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe nibwo hatangiye kubura ibifungurwa aho ngaho uherereye
kuva cyane cyane aho ifaranga mpuzamakungu ritanguye kudugira ku isoko niho ibifungurwa byaciye bizimba ku isoko umuceri warazimbye ibiharage ibintu byose byose bigize ubuzima bwa muntu rero bica biza bigakwega icyo kindi kibazo rero cy'ubuzima bw'umuntu aho uca usanga na mwanya mu gihugu twari dufise ingorane zo gufungura nabi cyane igihugu cy'u Burundi kiri ku bice birenga mirongo itanu ku ijana hari icyo bitwa marinifisi
none icyifuzo ubwo ni iki wowe ufite icyifuzo kihe kuri ibi bibazo udondaguye
icyifuzo ahantu cyari gihagaze ni ukuraba ku barongozi bo hejuru icyo bokora kugira ngo iryo faranga mpuzamakungu rishobore kuboneka ibifungurwa bisubire ku giciro cya kera umwenegihugu muto muto ashobore gufungura neza aronka icyo afungura kandi bibereye uburyo bwibonekeze ku muntu uwo ari we wese hanyuma mu bijyanye nyine n'amagara y'abantu haboneke abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu biteho cyane abantu baba bamaze gushikirwa n'izo ngorane zijyanye no gufungura nabi begere tugasaba amashyirahamwe mpuzamakungu izo za pamu za efawo za wedifudu zifashe cyane mu kongereza amahoje yoza gufasha yoza gufasha abarongozi gukemura icyo kibazo
hanyuma adoro ubwiye ubwiye aba- abayobozi ubwira imiryango mpuzamahanga ariko se umuturage we ku giti cye hari icyo wamusaba cya- kugira ngo bibashe gutuma ubuzima bwe burushaho kuba bwiza hari uruhare yagira
Ah, ku mwenegihugu icyo namusaba ni uko yashobora kugerageza ingana yibeshaho agakora utwo abona dushoboka hanyuma n'ibyo aronse amenye ingena abifungura Ah, dukore tuje ku kivi tugwize umwimbu ego hanyuma ari urwaye yiture ubuvuzi bumwegereye hakiri kare atakurindira yuko umurwayi arinda gusinzikara cyane rwose ngushimire aduru ni- niyo nsaba kuri ibyo bitekerezo byawe urakoze cyane
ego namwe ndabashimiye kuba mwampamagaye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi ni uwanyu kugira ngo tuvugane tuhane inama ibitekerezo tuvuga ku bijyanye n'ubuzima aho duherereye twakire alexi ngiruwo nsanga uranyumva alexi
Oui, ndabumva Eh, ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane Eh, ndabona uri mu rwanda uherereye hehe
akarere ka ngoma ngoma burasirazuba Eh, mumeze mute sa aho ngaho ingoma
imeze neza n'izuba ri- ritwika cyane
ni ukugerageza kujya kujya mu nzu no munsi y'igiti
niko
rimeze nabi
alo we
yego mubuze ngo iki ndavuze nti izuba rimeze nabi
yego yego Mm. ntabwo muheruka Ariko imvura ni ibihe nyine byose Eh, ntabwo muherutse Eh, imvura
hashize nk'icyumweru kirenga Mm,
Mm.
nuko nuko ni iki wifuza gusangiza n'abakunzi b'ijwi ry'amerika rero mu bijyanye n'ubuzima bw'aho uherereye cyangwa haba mu muryango cyangwa se mu baturanyi
Ba- nshaka kuvuga kuri cya kibazo cy'amazi
amazi
Eh, yego
bakunze kuba ikibazo kenshi ahantu henshi Mhm.
kandi burya amazi ni isoko y'ubuzima.
yego nk'uko tubizi
Tura- turakumva alex komeza Eh, iyo birangiye eh, ko numva se telefone telefone yawe ko irimo gucika alexi netiwake hariya banza imeze nabi Eh, nadia arongera guhamagare reka twakire munyakazi manzi manzi wiriwe
mwiriwe neza urahagana hehe
ubu ngubu mperereye i kigali gikondo Mm, gikondo mwiriwe mute
turaba turashima imana Mm, nuko nuko Ye, iki ikibazo turimo kuganira rero ku bibazo by'ubuzima cyane cyane twerekeza Mm.
ku magara y'abantu iki- icyakorwa iki- uko ubu- bu- ubuzima buhagaze aho uherereye mu miryango aho ugenda ni iki wasangiza abatwumva
bo nkurikije ngewe ahantu ndi Mm,
ikibazo gikunze kuba ku bijyanye n'imi- ni- n'ibyo kurya mhm,
cyane cyane ku bantu ba rubanda rugufi mhm,
ibyo kurya usanga bihenze usanga ikiro kibirayi kiragura magana atanu mu gihe mu- umuntu ukoranye akabyizi kugira ngo ayabone nabyo biba bigoye naho ku kijyanye n'amazi cyo numvishe nacyo mukibazaho mm.
kijyanye n'amazi cyo nta kibazo hano iwacu nta kibazo
Mhm. mwebwe murayabona ahagije amakaritsiye kuko umuvandimwe w'uburundi yatubwiraga ko hari karitsiye zimwe badaha amazi ubu ko ikibazo ki- Oya, gikomeye twebwe- bamaze iminsi nk'irindwi badafite amazi aho ngo mwebwe mumeze- bimeze gute
twebwe hano ikijyanye n'amazi cyo rwose nta kibazo na kimwe pe Mhm.
Mm, icyari gihari ni ikijyanye n'imirire ariko nacyo leta igenda ireba ukuntu ibigenza ku buryo nk'ubushize nko mu bihe byashize ikiro kirayi cyari kigeze kuri magana atandatu ubu ngubu urumva kigeze kuri magana atanu na magana ane na mirongo ingahe urumva uko bisa biri bigenda bigabanuka bukeye Mm, hari undi muvandimwe wari ubivuze ko byagabanuye ibiciro bimwe na bimwe cyangwa hamwe na hamwe ko yifuza ko n'ibindi nabyo byagabanyirizwa ibiciro cyangwa se icyemezo cyafashwe kigashyirwa mu bikorwa hose wowe urabona bigenda neza
ni ukuvuga ngo leta yacu igenda hari ukuntu igenda ibyoroshya ibyoroshya biri kugenda bigenda neza ntekereza ko n'ahandi wenda n'ibindi bizagenda bigabanyuka uko iminsi igenda yicuma
none hari icyifuzo wifuza kubageza ku bayobozi yenda kugira ngo murusheho koroherwa n'ubuzima
icyifuzo nageza ku bayobozi ni ukugira ngo bakomeze aho aho bari bagereje aho uko uko babitekereje babikomeze cyane cyane nko ku bantu b'abacuruzi usanga hari abagenda bazamura ibiciro uko bishakiye ntibakurikize amabwiriza leta iba yarashyizeho cyangwa se bamwe na bamwe bakanga kugira ibyo batanga bitewe n'uko babiranguye bahenzwe na twasaba leta kugira ngo ikomeze ibyo yorohereza abacuruzi kugira ngo nabo batagwa mu bihombo
umuturage we uramusaba iki
umuturage icyo musaba umuturage sibwo namusabikirane abaturage bo ni ibisanzwe ni ibisanzwe ni ukwihanganira nyine ibiciro ibihenze bihangane ubwo ni hanyuma abacuruzi se banyonga iminzani bakabaha ibitangana n'ibiro babijeje cyangwa se basabye
abo ngabo bo ni ukuvuga ngo iyo ubikoreye umwe uko byagenda kose ni ukuvuga niba nguze ibirayi hano ejo hari ahandi nabiguze uko byagenda kose umuturage amenya ko wamupimiye nabi ahubwo nabo nimba abonye ko hari umuntu ubikora gutyo natanga amakuru kugira ngo nabo bafatirwe imyanzuro kuko abo ngabo barahari barahari uko byagenda kose ntibabura ariko iyo utanze amakuru abayobozi bacu hari uburyo bagenda babikurikirana nabo bakagenzura ibyo bintu bakareba ko ari byo koko abo babikora bagafatirwa imyanzuro
reka ngo ushimire rero manzi ugire umunsi mwiza murakoze cyane namwe
twakire karisite sabushimike uranyumva neza ikaze ku ijwi rya amerika ijambo ni iryawe mu bijyanye no kubungabunga amagara y'abantu
murakoze cyane ama ikibazo mfite mu ibungabunga ry'amakara y'abantu nk'aho mperereye mu burundi yego
mbere na mbere kugira ngo umuntu abungabunga amagara ni uko aba aronka ifunguro rikwiye aho kugira abasoda bakwiye b'umubiri ariko ugiye kureba mu burundi nk'aho duherereye usanga ari ikibazo afungure neza bikwiye ibyo umubiri uba ushaka bigatuma umubiri ugenda urwaragurika umera nabi zigenda zihera kuko ni nk'imodoka igenda idafite amavuta nayo iba yarusatse rwose rero tukitegereza tukavuga ati none ko twumva ngo ngo idolari ngo ryakorotse ngo ibigo bya gibene umugani tubona ubuzima buhinduka ugasanga ibintu bikomeza kuba bibi cyane na cyane cyane muri iki gihe usanga mikoro y'abantu benshi yifashe nabi rero tuhasaba ingamba zose zakorwa ni uko icyo nacyo nyine cyokemuka abantu bakaronka ibyo gufungura bikwiye kuko nabyo biratuma abantu bagira amagara atari meza
ubuzima burahenze hanyuma uretse ingaruka zo kubura ibifungurwa hari ikindi ikindi ubona aho ngaho ni iki gishobora kuba kirushijeho kubangamira abaturage hari indwara z'imirire mibi zihari hari ibindi bibazo ubona iruhande rwawe
nta bindi ibindi nabyo ni ibintu bisanzwe nyine
ugize ubutumwa se waha nk'abayobozi kugira ngo babafashe kurushaho kugira imibereho myiza wabwira iki
icya mbere na mbere ni uko bugwiza umwimbu nawe nyine ntucishore guhanza kuko hari igihe uzumva ngo umwimbu ngo wabonetse mugabo mu minsi mike ukazumva ngo inzara ngo irateye abantu ngo ibiciro barimbuye ukabura iyo bijya bakanazibira imipaka ngo ntibigugue ngo hanze ugasanga abantu n'ufite amafaranga apfana inzara kumva ni uko bukorohereza ibyinjira n'umwimbo wabonetse ugakoreshwa neza yego niyo habaye ubwo yego twizere ko hari ubwo bari hafi bakaba hari icyo bumvise cyangwa se n'ubyumvise akaba azabibagezaho bakaborohereza mu karushaho kugira imibereho myiza cyane cyane mbona ibifungurwa
na cyane cyane mwakoze ku ijwi rya amerika ndagushimiye cyane nawe karisite
mwakoze mwakoze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire gilbert adamu gilbert uranyumva
ndabumva neza ndabumva uri ahagana he
ndi tanzania neza na neza bukoba uri muyinga mu ntara muyinga muri zone ya rugari
nuko ubwo uratubwira noneho keretse niba uherutse muyinga ngo tubwire naho uko wabisanze bimeze cyangwa se aho uherereye aho ngaho muri tanzania
n'ubuzima tanzania turimo turaduka ariko abarundi twajya tuva tanzania kubera tubona ibintu tanzania uburundi ibintu birazimvye nk'ushaka kubaka nk'akazu burundu utegemeye akoze ukuntu uzi kubaka inzu biragoye rwose ko ari amabati nk'amabintu by'amabati birazimvye amafaranga y'uburundi yonyine rwose yakose rwose ku rugero rushimishije ku rugero rurenze rwose rero nk'icyo nosaba nk'abatwumviriza nk'ubu nka leta y'uburundi niko yadufasha nkatwe dufise aho dukora atashiramo dufise ukuntu dusaidira tukaronka ukuntu twiyungunganya tuba tugataha tukarondera ubuzima nyine tukaronka ukuntu twubaka byoroshe rwose nk'ubu hino turi muri tanzania nyine twagende kuba tabufasha twaba dufise nyene mu burundi niko nicyo nobaza nyene kadufasaidir kuba bari tanzania turi tuko tuko tuko nje ya nchi ya taifa ya Burundi bana
wagiye muri Tanzania gukora gushaka imibereho cyangwa wahungiye
twagiye kurondera ubuzima hanyuma ariko ugasanga burahenze burazimbye ntubasha kubona amafaranga ahagije ngo ube wajya no mu wasubira mu Burundi ugende ubashe no kubaka
amafaranga araboneka biraboneka mugoye mu burundi usanga ibintu bigoye nko kugura amabati usanga bihenze rwose birazimvye kandi najye mvuge mvuye ishuri niga rise kominare y'ahantu bita imurama muri zone rugari ku musozi wa murama aho nyene muri rugari muri zone ya rugari icyo basaba leta ni uko ukuntu yohindura vyerekana amafaranga y'uburundi akagira agaciro icyo nosaba
hanyuma mukabasha kuyakoresha akagira icyo abamarira
icyo atumarira kabisa kabisa usanga ubundi rwose yamanutse biboneka
reka ngushimire cyane rero gilbert kandi uhahironye murakoze
radiyo ijwi rya amerika uti
turishimye rwose ko tuvugiye kuri radiyo ya amerika ndabyifuza rwose kuba wagiye mu bishyu umuntu afite akabazo ko kubazo ugasanga nta umwanya wo kwakirwa ngaho kuri radiyo murakoze rwose turishimye rwose bivuze ko bivuze ko udukurikira buri gihe ariko ntitubashe kukugeraho
kuri facebook turakurikirana rwose yego ariko ni ubwa mbere ubashije kubona umwanya
ni ubwa mbere bwa mbere rwose mbonye umwanya kuvugira kuri radiyo mukenshi turabakurikirana rwose kabisa ndagushimiye cyane ubwo buryo uba hafi uko bizajya bishoboka kose turatubakira
yabasaba ndamukajya bari mu burundi bose ababyeyi banjye bose n'abagenzi banjye bose ushaka bantegereza bankurikirana nka mwarimu riberi na mankuje rwose
ubabwire ko ufite ubuzima bwiza
ndakomeye rwose kweri ndakomeye kweri ndashima kweri nabo bose ndabaramukije rwose kabisa imana ishimwe twizere ko nabo bakurikira radiyo ijwi rya amerika bakaba bakumvise
murakoze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu aho tuvuga ku buzima ku magara y'abantu ubu rero umwanya twawubahariye kugira ngo tugende twungurana inama n'ibitekerezo
Rendez-vous quand c'est le temps des massacres.
Des tout-puissants de la musique congolaise. Ah, bongo, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Bongo, mon bongo, bongo. Ah, bongo, lé, lé, lé, lé, lé.
nganga ta forme mwana na ye atikalaka toujours na sekre to moko to mibale mpo na ye moko ebotu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho twabahaye umwanya kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ubuzima iwanyu aho muherereye tukaba rero dusubiye ku murongo wa telefone nizeye ko kofi oromide abasusurukije muri aka kanya kandi dusuhuza n'abavandimwe bo muri congo mutubabare ntabwo tubibagirwa ariko telefone ntizicamo twashimiye rero abatwoherereje nomero zabo kugira ngo tubahamagare ariko kandi ntabwo zirimo gucamo muratwihanganira twakire gaspari uwiringimana uranyumva
cyane rwose gatanu ako kandi imana ishimwe urahagana hehe
oke ndi mu rwanda nabonye nkurikije nyine ibyo mwapositinze ku rubuga nkoranyambaga yego
mbaye navuga ku bigendanye n'ubuzima kuko urabona ko turi mu gihe cy'impeshyi isongoye hakiri kare ubwo ni ukuvanga ibintu by'indwara mu bana bigiye kwiyongera kubera n'ubushyuhe n'iki no gukamuka kw'ibishanga imibu itera malariya itangira kuzamuka iva mu bishanga izi gasozi ubwo ni ukuvuga ngo rero yenda yenda nka leta nabwo ibibona cyangwa abayobozi bari kumwe mu batureberera hafi kubera nabo baba babibona yenda bashobora kudushakira nk'inzitiramibu zirwanya iyo mibu umuntu akajya abaza aba arizo azajya araramo kuko dore yuko wa mugani ari igihe kirimo kamuka nyine wo mu bibaya nyine n'amazi aba ari kugenda akamurumba k'imibu butabura ahantu iba
ntaguciye mu ijambo hari iyi nama muganga twaganiriye ubushize tuvuga ku ndwara ya malariya emmanuel hakizimana baratangaga n'inama zo kuba abantu bajya no mu nzu hakiri kare bagafunga imiryango cyangwa se amadirishya cyangwa se bagakoresha imiti yo gutera mu nzu n'amabuji n'utundi tuntu nk'utwo kugira ngo mwunganire n'ubuyobozi bubareberera nk'uko wabivugaga akomeza
ni ukuvuga ngo buriya nabo ikintu baba bakorana icyiza ahubwo ni ukuvuga ngo yenda kuko hari igihe batanga nka supanete ugasanga irakora umwaka ariko noneho hari n'ukuntu nk'umuntu ku giti cye agenda akigurira nk'uwo muti ukaza ugacana mu nzu iyo mibi ikagabanuka naho kuryama ukarabya sinzi ko byakunda pe
oya kwinjira mu nzu ntabwo ari ukuryita umuntu aryama ubundi kubera icyo umuntu ataryama akaresa ubundi
umuntu aba ari gushakisha ubuzima muri iki gihe busigaye bugoye uravuga ko kwinjira mu nzu gutaha kare cyangwa se umuntu aba arimo ashakisha gutaha kare nyine ni ukuvuga ngo noneho uvuze ngo gutaha kare rero umuntu aba agishakisha ubuzima areba uburyo yabaho naho kuvuga ngo rero yenda ari nk'abantu nk'umuntu yenda ufite nk'abana hari igihe yenda bafite nk'umuntu uri mu rugo yenda niba umuntu ajya ashishikariza kuba ati nibura bajye bakinga kare kugira ngo kugira ngo imibu itinjira mu nzu yenda nicyo kintu umuntu yakora nayo ntiyoroshye rero ushobora gufungura igihe ufunguriye cyose ikakugendaho
neza byo ntibyabura nyine bishobora no kwinjira ukawinjirana ntawamenya ariko byaba byiza nyine ni ukuryama muri supanete kuryama muri supanete ikindi kintu navugaho ni ku bigendanye ibiciro yenda ku by'ibiribwa leta yari yabigerageje rwose ariko hari ndanenga abacuruzi bamwe batagenda bubahiriza izo ngamba harimo nk'abantu usanga nk'ikiro cy'ibirayi kiri kuri magana atandatu magana arindwi kandi tuzi neza ko idangazo byakunda ibirayi mu byo bagabanuye n'umuceri n'akawunga ibyo bintu bagiye babigabanyaho kugira ngo u rwanda rugufi natwe twibonemo ubwo nkaba nanenga ku bacuruzi bakigendera muri ibyo bintu nyine byo guhenda abaturage leta ikintu nayisaba ni ukuvuga ngo ibasha ikaduha umurongo twazajya dutangaho tuzajya tubarizaho mu gihe dusanze harimo abantu bagenda bica ibyo biciro baba baragiye bashyiraho bagenda abaturage kandi ibyo bintu baba baragiye babigabanyuraho ibiciro ariko se gasipa ubwo none se wa muturage wa mucuruzi we niba yaraguze ku giciro cyo hejuru akaba ntacyo ari bwunguke yenda aragumisha icyo giciro kugira ngo abashe kunguka bavuga ngo ngo bagiye kumanura ibiciro ngo hari ibyo naranguye ugasanga ngo ngiye kubigurisha ku giciro bashyizeho naba momo ariko wakibaza uti se niba yabahomba rwa ntabwo bitewe n'igihe bamaze kubishyira ndumva ko umuntu waba wararanguye hari ibiba byarashize ariko se noneho twajya dukomeza tukagendera muri ibyo ntibirashira ntibirashira ibyo bintu ntabwo twazabyemera natwe ntabwo twazabyemera rwose ubwo babe babyumvise nabo uravuga uti niba umuntu yararanguye imyaka akaba yari afite yenda toni ibiro runaka hanyuma ubu byagombye kuba byarashize yenda ukangisha ko yabiguze ku giciro cyo hejuru
niko bimeze rwose bajye bagabanya bamenye ko kunguka ni byiza ariko noneho kunguka ibintu by'umurengera ukinagiza umuturage ntabwo nabyo umuntu yabishyigikira ibyo ntabwo umuntu yabishyigikira rwose
ubwo niba bumva bumve rero ubwo bumvise nanone ikindi navugaho ni ukuvuga ngo urabona igihe turi kugenda tugeramo ni igihe cyo kuba yenda imyaka twagize amahirwe yenda twebwe akavura karagwa imyaka ndabona isa nk'iyeza rero ikintu nakwibutsa ni uburyo bwo guhunika nka leta nibura yenda nk'uwejeje nk'umufuka w'ibiro jana akigura mu biro mirongo nka mirongo ine akagenda akabihunika kugira ngo yiteganyirize ejo nta wamenya uko bizaba bimeze ako kantu numva leta yakadukangura muri ako kantu ko kwizigamira kuko ibihorano bisigaye biza bitunguranye by'inzara reba ngubu ikiro cy'ibishyimbo twakiguraga ibihumbi bibiri kujya gutera cy'imbuto ubu ngubu ngo nibimara kwera numvise amakuru neza yuko bisigaye bigura amafaranga magana atandatu ubwo ni ukuvuga ngo niba bigeze kuri magana atandatu rero ubwo niba wejeje umufuka w'ibiro jana kubitsa ibiro mirongo itanu ukarya ibindi mirongo itanu wumva nta gihombo cyaba kirimo ahubwo numva ko icyo nasaba nk'ubuyobozi kudushishikariza kugira gute guhunika imyaka twari tugirana tuyisevinga bizatugoboka mu gihe cy'itara ry'umwaka utaha
aho uvuga ni ukuyibitsa ahandi hantu cyangwa ni ukuyibikira
kuyibikira ntabwo umuntu buriya biba byizewe neza kuko tuba dufite nk'amadepo ku tugari bakajya batubikira ajya abijyana ku kagari agenda abibitse azabifata igihe abikeneye
babikenereye ibyo bintu numva rwose babishishikarije nk'abaturage byaba ari byiza kwizigamira
iyo nama ni nziza ubwo umuturage wabishobora ndumva yabikora keretse aramutse atabonye nawe ibimuhagije
ikindi nanone nakongeraho ku bintu bigendanye n'amazi urabona kugeza mu gihe cy'impeshyi ibintu by'amazi nabyo biri kugenda bibura ugasanga amazi araza rimwe na rimwe ntabwo ari kuboneka buri gihe bikabasaba ngombwa kugira ngo umuntu ayabone bisaba kuzinduka saa munani z'ijoro umuntu ajya gushaka amazi kandi nayo ugasanga saa moya yashizemo abantu bagikeneye kuvoma nka sosiyete ishinzwe gukwirakwiza amazi nduvuga ari rege ibyo bintu ushatse yabikemuraho kuko twebwe mu karere k'ubugesera rwose ikintu cy'amazi usanga ari ingumi pe n'ubusanzwe ari kubanza musanzwe mugira icyo kibazo kuva na kera
kuva na kera ikibazo cy'amazi rwose uba usanga ari ingorabahizi nyine ubu ngubu nuko bitarakomera ariko ndabizi neza byanga byakunda ko ikibazo cy'amazi cyo kizabamo pe mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi biba ari ibibazo by'amazi hari igisubizo se wumva watangamo nk'inama hari icyo wumva cyafasha kugira ngo icyo kibazo cy'amazi gihoraho kigende kibonerwa umuti buhoro buhoro
kugira ngo rero ibyo bintu bibe byabonerwa igisubizo dore ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo baba ni ukuba bafite nk'urugomero rwa kanyinyomba rutunganya amazi numva numva kuko haba hari ibigega bakabasha kuba bakabisevingamo amazi noneho nk'igihe igihe asa nk'agabanutse aho bayavoma tukaba dukoresha ayo mu bigega kandi ukajya usanga kuko nta mvura igwa kuko twakunda kubona amazi mu kwezi kwa gatatu kwa kabiri n'ukwa gatatu kuko icyo gihe imvura ibigwa amazi nta kibazo twabaga dufite kuko twakoreshaga yenda n'ay'imvura amazi atugena ko mu gihe cy'impeshyi cyo rwose amazi aragenda se
ndumva ari ikibazo gikeneye gusuzumirwa hafi ababishinzwe bakamenya bafasha kuyabika nyine mu gihe yabonetse hanyuma akajya akoreshwa mu gihe yabaye make
natwe twanjye n'ubu twari utwo ngutwo rwose turize siyeni kerekezi
iyo ndamusuhuza
na dogiteri mutaguma burya ni umujyama wanjye ahubwo wari kuzamumera inimero akazama watsapu yiwe
abo bajyama bawe ndabagusuhuriza rwose
murakoze n'ubu wasanga bakurikiye barimo niba batahugiye mu bindi mu gutegura ibindi biganiro ariko bashobora kuba barimo kukumva dogiteri mutaguma rwose mugatini gasipari kabisa arakwemera hari ukuntu twajyaga dusangira ahantu ukuntu byagashora numvise hasobanukiwe neza
ndatumika rwose we na etiyeni karekezi urakoze cyane rero ugire umunsi mwiza yego namwe
twibutse abatwumva ko hari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga inama zanyu ibitekerezo byanyu birakenewe niyo mpamvu tubaha umwanya nk'uyu kugira ngo mwisanzure kuri radiyo yanyu ikiganiro cyo kuwa gatatu rero kivuga ku magara y'abantu ubuzima turimo kuvuga aho muherereye ubuzima bwifashe gute ibibazo bihari ahanini bibabangamiye ni ibihe reka dusubire ku murongo wa telefone hari ndayishimiye merikiyade uranyumva
ndabumva cyane yego urahagana hehe mbese ko iyi nomero yawe ntabashije kumenya aho iturutse
ndi muri sudani y'amajyepfo mu mugwa mukuru juba muri sudani burya namwe muradukurikira se
ahubwo ntitubakurikira gusa n'ijana ku ijana imana ishimwe murakoze cyane rwose muri benshi se aho ngaho icupa mbere iyo wagiye ko turi benshi uba ugombye kubaza abarundi n'abanyarwanda cyangwa abantu baba muri icyo gihugu oya oya ndavuga ababa mu gihugu baba bari benshi ubwo reka mbaze neza ni abanyarwanda n'abarundi nk'abatwumva cyangwa se n'abandi bumva ikinyarwanda cyangwa se ikirundi nibo nashaka kuvuga
ntabwo turi bake turi benshi turi benshi n'ukuntu ntabwo turi bake turahari
kandi muradukurikira buri gihe
ijana ku ijana none nuko nuko ye nuko igitekerezo cyawe rero cyangwa se icyo wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu bijyanye n'ubuzima bw'aho ngaho muherereye
bo muri make ku bijyanye n'ubuzima bw'aho duherereye urabona iyo uvuze ubuzima ubuzima hari ibijyanye n'ingene igihugu kibayeho cyangwa abantu babayeho ngomba gutahura ubuzima mugombye kuba ubwahe nabo bibaza ngo iby'amazi meza n'ibindi ni kuri ibi by'amazi meza mwari mugeze kuvuga cyangwa mugomba kuvuga kuri ibyahe nshatse kuvuga amagara y'abantu ntabwo bisa nkaho bitumvikana kimwe iyo umuntu avuze mu kinyarwanda bishobora kuba ubuzima imibereho muri rusange ariko ahangaha turimo kuganisha cyane ku magara y'abantu kuko nk'ayo mazi turimo tuvuga agira uruhare mu buzima bw'umuntu uzi ko amazi agize igice kinini cy'umubiri w'umuntu kandi anafite n'uruhare runini mu bijyanye n'isuku kurinda umuntu indwara n'ibindi nk'ibyo ngibyo no gutunganya ibiribwa n'ibindi nk'ibyo so icyo nshaka kuvuga rero ni ibijyanye n'amagara y'abantu byifashe gute aho ngaho aho uherereye haba mu rugo iwawe cyangwa mu baturanyi
oya ntacyo murakoze cyane hanyuma ikibazo cyanyu si kibi mu bijyanye n'amazi nibaza ko namwe ubwanyu murazi ko kino gihugu bwa mbere turimo amazi si ikirenga ndazi ko mubizi mwe muzi imbere ko nko mukuru turi mu cyo bita santire kwateri santire kwatoriya amazi ni ukuvuga arakenye cyane ariko rero sinzi ku bijyanye n'amagara y'abantu ikibazo cy'amazi mbere nk'ubuhoho n'abayatembereza n'imiduga yanazinze sinzi ko hari icyo muba mutegura gufasha iyo mu bino biganiro tubikoze hari ibyo muheza namwe mugatera guhita gifite icyo bibazo cyangwa hari amugishikana kugira ngo izotore inyinshi biba bimeze gusa ese wari uzi ko ubu ngubu ijwi ryawe riba ririmo kugera kure ubishinzwe ashobora kuba abikurikiye akabyumva hanyuma akagira icyo yakoraho kuko ikibazo kitamenyekanye burya ntabwo umuntu yabona uko agishakira igisubizo
yego nibyo ndazi ko ijwi riba riri kugera kure ko telefone nyine ndabona ko ari washington kuva aho ndi bugere washington ndabona honyine ko atari hafi n'ibindi bihugu bitandukanye bisanzwe byumvira radiyo yanyu rero twe muri make nibaza yuko mu bijyanye n'amagara y'abantu turafite ikibazo cy'amazi n'ibyo muri kino gihugu bivanye cyane cyane sinzi ko ari igihugu gishasha nta n'amazi menshi n'imvura nibaza ko ntiranagwa n'imibereho urumva ikibazo cy'amazi kirakugoye cyane ni ukwekureba cyo mu gukora ko nimba hari icyo mufasha mwebwe ubwanyu
twebwe tubafasha kugira ngo ijwi ryanyu rigere kure ribashe kugera aho rigomba kugera nyine kugira ngo ababishinzwe bagira icyo babafasha kandi hari n'inama bamwe bagenda bagirana bavuga bati ibintu byagenda gutya kugira ngo imibereho yisununure nk'uko mubivuga mu kirundi
oke muvuze neza kandi murakoze twe nibaza ko ubundi buzima ni uko buri ku isi hose ubuzima nimba uko ububona mu rwanda uko ububona mu burundi sinavuga muri amerika kuko n'ibindi bihugu byateye imbere cyane nibaza ko muri afurika ibihugu bitari bike nibaza ko ubuzima muri ino minsi bugoye na rijya amahera yanyu y'amadevize muzajya mukoresha nk'iyo asanzwe ya yaduhonyangiye amafaranga yacu yo mu karere naho ibindi byose yari amahoro nta kibazo kwivuza aho bimeze gute aho ngaho mubona ababavura mubona imiti mu buryo bworoshye bigenda gute
mu bibazo bijyanye no kwivuza kwivuza nibaza yuko ndiko ndagerageza kuraba baragerageza uko bashoboye nk'ibindi bihugu byose kuko baragerageje guhana n'icyorezo cya kovide ku buryo bwa muri kino gihugu tutahitaniwe n'ibyo biza baragwana n'igihe icyorezo cya korona cya ebola kiba mu bihugu bibanyi baragerageje iwacu ntibyashitseho biragaragara yuko muri kino gihugu vema ubuvuzi yego ni igihugu gishyashya gikeneye ubufasha burebure ariko ndashima intambwe bari kugiranije n'ibindi bihugu
reka rero ngushimire merikeyade niba nta kindi wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika urakoze cyane
yego nawe murakoze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turacyakomeje kubakira ku mirongo ya telefone hasigaye iminota mikeya ariko turacyahari mu minota nk'itatu ine reka ariko bashyirireho akaririmbo gatoya kugira ngo mukomeze kugubwa neza
making more money iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu ni amahomvu ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake oke nse twemere barura karura natwe akarura tukamire reka none bad energy keeps chasing nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziba kumana kuko nk'umuntu njye simba nabibasha reka taha
indirimbo big time y'umuhanzi mwakunze ivan buravane niyo itugejeje ku musozo w'ikiganiro tubashimiye cyane rero kuba mwahisemo kubana natwe muri bungabunga ubuzima y'uyu munsi aho twabahaye umwanya kugira ngo tuvuge ku bibazo by'ubuzima amagara y'abantu ndashimira n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na nadia taha njye mwumvaga kuri mikoro ni eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze